mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ndi turi aba mbere bashikirijwe iyo mita ariko rero sindabona uwo byaburije gukora icyo akora cyangwa sindabona uwafashwe barungikwe mu burundi kuko nta gihugu bagatera akazina muntu kifashe nabi nk'uko amakungu arungikamo abantu bafite imitahe mwene iyi uyu ni uwahoze ari perezida w'uburundi major Pierre buyoya agaruka ko ikibazo c'imitahe mpuzamakungu giherutse gusohorerwa bamwe mu bahoze bari mu nzego z'uburundi bahogwa ko boba baragize uruhara mu kugandagura perezida melchior ndadaye muri mirongo icenda na gatatu muri abo buyoya arimwo aha yavuga yuko iyo mitahe atabwoba imuteye iyi turabigaruka ko handi hato tugaruka kandi ku vy'urubanza rwo mu muryango wa sinaporo rwigara nyakwigendera sinaporo rwigara byiteze ko hamenyekana ikigiye gukurikira inyuma yaho basabiwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri mugume ku maradiyo yanyu ku idonido ariko nobanza nkababwira ko mu masaha make ari imbere y'imihango yo gushingurana iteka bwa mbere nyakwigendera hoze ari perezida wa amerika george h w bush biza gutangura mu gisagara ca houston none muri leta ya texas aha muri amerika biza rero gutangurwa n'inkuka y'imisa yo kumusabira mu nyuma ace ashingurirwa hari libreri imwitirirwa hambavu y'imva y'umutambukanyi wiwe barbara yitavye imana mu ntango z'uno mwaka n'umukobwa wabo robin yishwe na kanseri yo mu maraso amaraso akiri umwana muto cyane george h w bush ikiziga ciwe caraye kijanye rero aho muri texas aho ejo biriwe baramusezerano ngaha ku washington dc bamwe mu bategetsi b'abanyamahanga bari baje kwifatanya n'abanyamerika bari bamaze iminsi bamwunamira ahakorera inama nshingamateka harimo umuhungu w'umwami w'ubwongereza charles umwami wa yorodaniya abdulayi wa kabiri n'umwamikazi rania hamwe na chancelier w'ubudage angela merkel batibagiye harimo na perezida wo muri polonye abandi n'abahoze ari abakuru b'ibihugu vya estonia mexique portugal ndetse n'abahoze ari abashikiranganje ba mbere b'ubwongereza canada ubuyapani ejo rya amerika turaza kurikiranira hagufi ivy'uko vy'ukumushyingurana iteka ubwa nyuma biza kugenda umukuru wo mu murwi wa onu muri sudani y'umanuko yariyamirije amabi afatiye ubwitsina akorerwa abakenyezi n'abakobwa hafi y'igisagara ca bentiu david sheri arongoye umurwi wa onu muri sudani y'umanuko yashikirije ko ibitero ku banyagihugu badashobora kwivuna bikwiye guhagarara avuga kandi ko ayo mabi ku bakenyezi yabereye mu gice kigenzurwa na leta kandi ariyo yari yijejwe umutekano w'abanyagihugu ishami mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe mcf médecins sans frontières niryo ryashize ahabona ayo mabi mu ndwi iheze ryasiguye ko ryavuye abakenyezi n'abakobwa ijana na mirongo ibiri na batanu bafashwe ku nguvu barakubitwa baborezwa igufa muri komune ya rubda ni muri sudani y'epfo hagati y'amagenekerezo ya cumi n'icenda na mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kw'icumi na kumwe umuvugizi w'igisirikare ca sudani y'umanuko major general lure kong yarahakanye ivyo vyagiriji ko abasirikare ba leta bafashe ku nguvu abakenyezi ariko yemera ko leta igiye kubitohozako radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi niko mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara tubahaye ikaze
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu mu masaha ari imbere sentare nkuru y'u rwanda byiteze kwiza gufata ingingo ku rubanza rw'abo mu muryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara barimo umufasoni we adeline rwigara n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda diane shima rwigara diane aburanishwa ku caha cyo gukora no gukoresha ibipapuro by'impimbano igihe ashaka kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi n'indwi mu gihe mama wiwe adeline nawe yagirizwa kugumura abanyagihugu ico caha co kugumura abanyagihugu na diane arakiregwamwo mu iburanisha riheruka twibutsa ko umushikiriza amanza yari yabasabiye gufungwa imyaka mirongo ibiri n'ibiri n'ihadabu y'amafaranga abarigwa muri miliyoni iyi nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tubabwira ingingo yafashwe na sentare nkuru y'u rwanda abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini bize kaminuza n'abashakashatsi ntibitaho amahirwe baronswa ku rwego mpuzamakungu kugira ngo bakore ubushakashatsi bwabo ivyo bimenyeshwa n'igisata ca onu citaye imico n'ubumenyi unesco hamwe n'ikigo c'ubucuruzi l'oreal ayo mashirahamwe abivuga afatiye ku mfashanyo amaze imyaka cumi n'umunani atanga muri afurika yo munsi ya sahara ariko abashakashatsi bo mu biyaga binini ntibazihirurumbire ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu nairobi eloge wirikaneza uwo mwaka abakenyezi n'abigeme bose hamwe batsindiye imfashanyo ya unesco ifatikanije n'ikigo l'oreal kugira ngo babandanye ubushakashatsi bwabo mu bihugu vya afurika yo munsi ya sahara ni cumi na bane nta n'umwe aturuka mu gihugu kivuga igifaransa arimwo rima binsu aturuka mu izinga rya morise niwe ava mu gihugu kivuga icongereza n'igifaransa wenyene uwo mwigeme agira ubushakashatsi ukuntu ibinyabuzima vyo mu mazi vyofasha mu kurwanya kanseri nawe nyene yamenyeye uwo mugambi muri afurika y'epfo J'ai trouvé un lacune au niveau des sélections auprès des candidats. Il n'y a pas assez des scientifiques.
nasanze harimo utunenge mu gutora abakandida nta bahinga bahagije bava mu bihugu bivuga igifaransa barimwo ariko mu bisanzwe ni ivy'agaciro kuko abagore ni ibice mirongo ibiri n'umunani kw'ijana gusa vy'abashakashatsi kw'isi ni ikibazo gikomeye mw'isi ibitigiri bikaba hasi cane muri afurika nibaza ko ari ngombwa guteza imbere ubuhinga n'ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu muri afurika na cane cane biciye ku bakenyezi Recherche euh, médicale au niveau de l'Afrique et en plus de ça auprès de la femme.
alexandre hapatu umuyobozi mukuru wa l'oreal aratubwira icaha agashimwe gafasha abo bakenyezi Et c'est un prix, c'est aussi une dotation financière qui permet donc à- aux jeunes femmes de poursuivre leur projet de recherche.
n'agashimwe ariko kandi ni uburyo bw'amafaranga bushoboza abo bakenyezi kubandanya imigambi yabo y'ubushakashatsi akamo kacu usa kandi turabona ko isi ikeneye ubumenyi iby'umwihariko afurika kandi ubumenyi nabwo bukeneye abagore rero umuhamagaro wacu ni ugutegura kazoza kuba umugabane w'igitangaza kugira dushobore guhangana n'ingorane zifatiye nk'akarorero ku ihindagurika ry'ibihe ikena ry'ivyankenerwa nk'amazi ku bukene ku magara y'abantu n'ibindi hari byinshi biduhanze kandi dukeneye ubumenyi ubumenyi nabwo bukeneye abakenyezi Nous avons besoin de science pour répondre à ces enjeux-là et la science a besoin de femmes.
abo bakenyezi gushika ubu abo muri afurika yo hagati na cane cane mu karere k'ibiyaga binini ntibarerevuka nk'uko vyemezwa n'umukongomanikazi patricia nzora ntima Elle devrait euh, se renseigner. Il y a d'autres programmes euh, pour les, les femmes dans les sciences, dans les nouvelles technologies.
botegerejwe kurondera amakuru hari ayandi maporogaramu mu bumenyi n'ubuhinga bwa none no mu kuvumbura ibintu akorwa muri afurika no mu isi ayo rero abagore bo muri afurika yo hagati bategerezwa kuyarondera bakabaza kugira ngo baje mu mahiganwa nk'aya turakeneye urunganwe rushasha turakeneye gushyira imbere abagore bo muri afurika yo hagati kugira ngo bamenyekane ni uko tuzohindura amakuru y'abakenyezi muri ako karere kuko ubu womengo ntabo dufise kandi bahari muri kongo nk'akarorero turafise nka raisa maru umuhinga akomeye turafise sandrine mubenga umenjeniyeri yakoze imodoka ikoresha umuyaga nkuba urumva ni impamo ko bahari Afrique, donc ça veut dire qu'il y en a.
abo bahari bashobora kugwira umupfasoni parte asigura ko ako karere gafitiye umugambi kuva mu mwaka uza Notre ambition, c'est euh, de faire un programme national Afrique du Sud qui ne...
icyifuzo cacu ni ukugira umugambi wihariye wa afurika y'epfo nk'igihugu kimwe aho kitazosubira kuja mu mahiganwa n'ibindi bihugu vyo munsi ya sahara duce tugira na programe y'ibindi bihugu vyo munsi ya sahara tuzoduza buruse zive kuri cumi na zine zije ku mirongo ibiri kugira dushobore gufata mu mugongo abakenyezi benshi muri afurika abaje uyu mwaka bo mu karere k'ibiyaga binini bari bake rwose nizeye ko muzomenyekanisha agashimwe kacu kugira ngo turonke mu mwaka uza benshi bava mu biyaga binini provenant des Grands Lacs.
ariko nzora ntimasanga n'abakenyezi basigara mu ngo badakwiye gusuzugurwa L'éducation des, des enfants est très importante, vous savez.
indero y'abana n'agakomeye murazi ko umushinge wa byose ari indero nziza abo bakenyezi bose baguma muhira bakora igikorwa gikomeye uyu munsi abagabo nibo bakwiye kuba nk'imoteri kuko hari abagore bashaka gutera imbere ariko baravye uko abagabo babo bovyakira bagahitamwo kwihorera kugira birinde induru kandi uyu munsi abagabo bubashwe cane nabashira imbere abagore babo kandi biranavugwa ko inyuma y'umugabo ahambaye hama hari intwari y'umugore nta buzi bw'abagabo gusa uyu munsi abagore barashoboye bafise ubushobozi imana yabahaye kandi bategerezwa kubukoresha kugira ngo bigishe urunganwe rwa kazoza la future génération.
haheze imyaka mirongo ibiri ikigo royal gikoranye na unesco gitanguje umugambi wo gushigikira abakenyezi n'abigeme bakora ubushakashatsi vyatumye abahinga b'abakenyezi ibihumbi bitatu n'ijana muri bo bamenyekana ijana na babiri baronka ubushimwe ku rwego mpuzamakungu mu gihe ibihumbi bitatu na mirongo ibiri mu bihugu ijana na cumi n'indwi bashobojwe kubandanya ivyigwa vy'inyuma ya doktora n'ibiri hejuru yavyo umugambi wo gufasha mu karere ko muri afurika yo munsi ya sahara watanguye mu bihumbi bibiri na cumi werekeye abakenyezi bakiri bato n'abigeme mu bihugu mirongo ine n'icenda Eroje Burikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje Burikaneza arakenuye tuve Nairobi duce twerekeza ku mugwa mukuru wa Burundi Bujumbura aho inama nshingamateka y'ico gihugu hisaba amakungu kutivanga mu biraba ipolitike yavyo yayo mu itangazo ryashikije ejo kuwa gatatu n'uyivugira nyuma yaho ku munsi wa gatandatu ishami ry'umuryango umwe bwa Afurika ritereye ivyatsi isorwa ry'imita impuzamakungu ku bantu cumi n'indwi bari mu wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye uyivugira yasiguye ko Burundi bwikukiye kandi bwigenga kuri ubwo ivyo Burundi bazwa Barundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Bujumbura Raymond Zimana Inama nshingamateka y'u Burundi irashima ibikorwa ubutungane bw'u Burundi buriko burakora ku bijanye n'itohoza ry'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye na bamwe mu bo bafatanya kurongora Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icenda na gatatu mu itangazo iyo nama nshingamateka yashikirije kuri uyu wa gatatu yiyamiriza ivyashikirijwe na Musa Faki Mahamata arongoye akanama k'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Alexis Badia Ndayihimbaza avugira inama nshingamateka avuga ko ivyo vyashikirijwe atashingiro bifise aha yemeza ko Musa Faki yashikirije ko ivy'amatohoza y'ugo rubanza bishobora kubangamira ubumwe bw'abarundi inama nshingamateka irateye ivyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'umwe bwa afurika faki mahama musa we abona ko muri icyo gikorwa cya misi yose kandi gisanzwe cy'ubutungane bw'uburundi hashobora kwaduka ibyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi cvr arongera kandi akavuga ko izo ngingo zo kubandanya urubanza rwagira abakoze icaha co kugandagura nyir'icyubahiro melchior ndadaye zafashwe n'ubutungane bw'uburundi ari igikorwa ca cvr ariko ivyo vyose ntabwo ari vyo ikindi inama nshingamateka iciye kuyivugira yashikirije yemeza ko umugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi atabo baje ufise bwo guhagarika amatohoza ubutungane buba buriko burakora narigi igihugu c'uburundi kiri mu mahoro uburundi ntiburi mu ntambara kanatsinda nta n'ikintu na kimwe coza kibuza inzego z'igihugu muri kino gihe gukora ico zitegerezwa kubw'inama nshingamateka y'uburundi ubutungane bw'uburundi buriko bubandanya igikorwa bwari bwaratanguye umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi nta burenganzira ufise bwo guhagarika ibikorwa by'inzego z'ubutungane na cane cane urwego rukuru rw'ubucamanza bw'igihugu rushikiriza ijambo rya nyuma ku madosiye ari imbere y'ubutungane inama nshingamateka yemeza ko ivy'amatohoza ku bijanye n'urupfu rwa perezida ndadaye bidashobora gutosekaza ubumwe bw'abarundi kandi ataho bihuriye n'ibiganiro by'abanyepolitike bisa n'ivyarangiye inama nshingamateka iriyamirije ibishikirizwa ko ingingo z'ubutungane zafashwe na pariki nkuru ya repubulika zishimikiye ku mvo za politike canke ugushaka gusamaza abenegihugu inama nshingamateka iriyamirije yivuye inyuma iciyumviro kivuga ko igikorwa kiriko kirakorwa n'ubutungane bw'uburundi ari ugushaka kudindiza inyishu y'ibibazo byaganiriwe ko muri vya biganiro by'abarundi mukaba muzi ko na nyabiyago nyene bisa n'ivyarangiye inama nshingamateka isaba amashirahamwe mpuzamakungu kureka kwivanga mu bibazo vyega abarundi ubwabo amatohoza ku bijanye n'urupfu rwa perezida ndadaye vyatangujwe kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yahagaritse bane mu bakukuruke b'intwazangabo zahoze mu gisirikare ca kera kuko bakekwa kuba bafise uruhara mu igandagurwa rya perezida ndadaye na bamwe bamufasha kurongora igihugu uburongoye akanama mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat yari yasabye abegwa n'ibibazo biri mu gihugu kwirinda gufata ingingo iyo ari yo yose ari iya politike cyangwa y'ubutungane izisubiza inyuma intambwe yo kuganira kugira haboneke umuti ku ngorane ziri mu gihugu no kunywana kw'abarundi ibyo akaba yabishikirije inyuma y'aho umushikirizamanza zigenza wa repubulika asohoreye imitahe mpuzamakungu ku bantu cumi n'indwi bakekwa ko bagize uruhara mu itegurwa n'igandagurwa rya perezida ndadaye harimo uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya uyu yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi akaba yari yagize icyo avuga kuri iyo mitahe aho yemeje ko kubona urwo rubanza rusubiye gutohozwa inyuma y'imyaka cumi n'itatu umugambwe Sende David duri ku butegetsi bitobora gutera kwibaza ibibazo kandi ko byoba bifise imvo za politike n'amayeri kugira ibibazo bihanze Burundi vyibagirwe narijya uyu yahoze arongoye uburundi yemeje ko ubwo bwicanyi n'ubundi bwakwirikiye bwaganiriwe ko mu gushika ku gutera urugikumu ku masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri akabona ko gusubira gutohoza urwo rubanza bitagamije gukuraho kudahana ahubwo ubutungane bwoba buriko burakoreshwa ibujumbura remonzimana ijwi rya amerika remonzimana arakenewe murumvise rero ko atubwiye aho wahoze arongoye igihugu c'u burundi ariwe pierre buyoya ahagaze ku vy'iyo mitahe mu kiganiro twagiranye ejo kuri telefone aho ari muri mari yarabigarutse ko atangura ambwira ingene yakiriye iyo mitahe akiyumva iyo mitahe yaradutangaje cyane kandi twaravuze icyo tubyiyumviriye ko mu rwandiko twasohoye ku itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri turavuga ko tutumva namba igituma hasohoka bitahe ku bintu byabaye haciye imyaka mirongo ibiri n'itanu harabaye itohoza ry'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iryo shyirahamwe rirerekana neza ingene urwo rupfu rwokurikiranwa ikindi twavuga ni uko urwo rupfu rwa perezida ndadaye n'ubundi bwicanyi bwinshi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi muri kahise mu masezerano y'iyarusha barerekana ingene byokurikiranwa biciye mu wa mugwi w'ugutohoza ukuri uzokumviriza abo bose wibaza ko bafite uruhara muri ubwo bwicanyi bwose bikenewe abajya imbere ya sentare bakajya imbere ya sentare muravuze yuko ari urubanza mudatahura igituma rubyutse inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu hoho muratahura igituma rwaba buje kuvuka uh, ku butegetsi buhamaze imyaka cumi n'itatu niyahe nsiguro muca mubiha uh, jewe niyumvira ko hari imvo zitatu icya mbere niyumvira ko ubutegetsi burondera uburyo bwo kwibagiza abanyagihugu ingorane ziriho mu gihugu uhereye ku bihano gihugu kirimo ku matohoza ya rasentare mpuzamakungu ku matohoza y'ishyirahamwe mpuzamakungu kurikirana agateka ka zina muntu n'ibindi imvo ya kabiri yewe nibaza ko ubutegetsi bw'i bujumbura bugomba guhoza abo bose batavuga rumwe na leta baba abanyapolitike abari mu mashyirahamwe adakurikirana ibya politike kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu gihugu asigara atavuga rumwe na leta icya gatatu nibaza himirije amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza ko ari uburyo bwo guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bubasamaze bubereke ko hariho ibintu bikomakomeye bwoba buriko burabakorera mu itangazo mwasohoye mumaze kumenya ivy'iyo mitahe mwaranditse muvuga ko iyo mitahe ishobora kuvyura ikibazo c'amacakubiri y'amoko mu gihugu c'u Burundi mwodusigura neza ico mwashatse kuvuga amacakubiri y'amoko mu Burundi biciye muri iyo mitahe icari cagwanije amacakubiri y'amoko amoko mu Burundi n'amasezerano y'Arusha iyo ngendo rero novuga yuko uh, ari ukuvavanura eh, n'amasezerano y'Arusha yari amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi uh, tugarutse kuri amasezerano nyene ya Arusha murasigura muri urwo rwandiko rwanyu ko leta y'u Burundi iriko ica kubiri n'ayo masezerano atomora ko dosiye gandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye itegezwa gutorerwa inyishu no mu rwujejwe ukuri no kunywanisha abarundi ariwe CVR yamara hari urundi ruhande rumwe nk'inamashingamateka mu rubona ko uburundi bufise uburenganzira bwo kuburanisha canke gutohoza ku vyaha bikorewe mu burundi ko vyaba bimeze kose urwo ruhande nagwo mubwiyumvira kwiki ubwo ruhande nirumviye ko ruri kumwe na leta yasohoye iyo mitahe ni ibintu byumvikana uruhande rwaje gushyigikira leta urwo ruhande rugomba kwerekana ko uno munsi mu gihugu cy'u Burundi atakibazo na kimwe kiriho inzego z'igihugu zikora nk'uko hoba hari amahoro hari ingaruka mushobora kwibaza umutahe wanyu ushobora kugira mu mirimo yanyu musanzwe mukora nk'intumwa idasanzwe mu muryango umwe bwa afurika muri mali no muri sahel urabona ndi turi aba mbere bashikirijwe iyo mitasi nakubwiye abo bose batavuga rumwe na leta mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bari abakuru b'imigambwe bari amakuru b'amashyirahamwe yigenga nabo bahawe imitahe nk'iyo ariko rero kuva icyo gihe sindabona uwo byabujije gukora icyo akora cyangwa sindabona uwafashwe barungikwe mu burundi kuko ibiba mu burundi amakungu arabizi neza nta gihugu agatera akazina muntu kifashe nabi amakungu arungikamwo abantu bafise imitahe mwene iyo majoro buyoya ntabwoba rero mufise ko ari igihugu na kimwe gishobora gukurikiza ubushake bwa leta y'u Burundi mu gushira mu ngiro umutahe mpuzamakungu leta y'u Burundi yabashizeko jewe ntabwoba mfise na gatoya perezida Pierre Buyoya amwigeze kuramutswa igihugu c'u Burundi muri kano kanya tuvugana mukaba muri intumwa idasanzwe mu ryango umwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel rya Amerika ribashimire cane gose kuri kano kanya muri haye ndabashimiye nanje nuko rero na ikiyago gito muri kinini twagiranye mukanya muje kuja kuri facebook yacu ariyo vowa radio yacu aho tuza kubashira ko ikiyago cose gikwiye inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika tunabasigura ko kuno musi atavyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi tuza kubashikiriza ariko kuwa kane tubemereye yuko tuzobibashikiriza mu mwanya wavyo duca tunyarukira mu rwanda kandi aho tuja mu gisata c'impunzi
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
umugwi w'abavuzi b'ingoma bahungiye mu gihugu cy'u rwanda bari barakurikirana inyigisho zo gukoresha ubuhinga bwa none bita informatique mu gifaransa bemeza ko hari nk'ubushakashatsi bariko barakora kugira ngo bamenye kuvuza ingoma hakurikije ubuhinga bwa none basigura ko nk'uko n'iyindi miziki itera imbere n'ingoma zidasigara inyuma ikindi ni uko bazohakura ubumenyi bwo kwitunganiriza imigambi no kurondera amasoko mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yaganiriye n'abagize uwo murwi murwi hatangura twumvisha umudiho wabo aho bariko barazivugiriza hama baca baja ku muriri w'ikiyago
uwo ni umurisho w'ingoma z'uburundi ariko zivuzwa n'abatimbo bahungiye i kigali mu rwanda muri kino gihe abo bagize umugwi witwa intwari bariko barakurikirana inyigisho zo kumenya gukoresha imashini zo ku buhinga bwa none hamwe n'ubundi buhinga bigendana bita informatike nabasanze aho bariko barigira maze mbaza ngarigari pascal arongoye iyo club intwari icatumye bashima gufatanya umurisho w'ingoma n'izo nyigisho imbere yuko tuvuze ingoma twarize dushobora gukora ubuzi butandukanye bwo mu buzima bwa minsi yose tukabufatanya ni n'umwuga wo kuvuza ingoma kwiga rino koranabuhanga bica bidufasha kugurukira ibyo bikorwa byose n'ingoma zirimo kuko nazo ari ikintu nacyo gitera imbere kandi kijyanye n'ibihe aho izindi ngoma zigeze tukarondera kugira ngo nazo zijye kuri kuri urwo rugero muri ino myaka nta kintu ushobora gukora na kimwe udakoresheje imashini udakoresheje buno buhinga
harabaho bibaza ko abo batimbo bazohava bahagarara i kigali bakavuza ingoma ziri kure kubera ubwo buhinga bwa none bariko baranonosora uwo musore avuza ingoma ati si byo tugamije uriko uriga imashini si uko uca uzivuza uri muhanga cyangwa uri guhamagana biradufasha kuba tuzi ibintu bitandukanye wamenya ingoma ukamenya n'imashini byose ubimenyeye rimwe ni ibintu byiza cyane haragira igihe nk'umuntu akavuga ati mugende muri nko kuri interineti hariho imvitasiyo ihari muri icyo gihe rero urinda kujya kurondera undi muntu ngo agufashe ukuri iyo imvitasiyo kuri interineti ugasanga uri inyuma cyane n'ibindi nabyo ni ukumenya ubuhinga ukamenya n'ibintu bitari bike bijyanye n'ikoranabuhanga uwo muhumure muri abo bavuzi b'ingoma yongera ko ko nyabona izo nyigisho bazoziraga n'urundi rwaruka kugira ngo umuco w'ingoma ntugende akagirire
twe twavuga yuko turi abashakashatsi bashaka gufata akaranga k'igihugu mu minwe kugira tukigisha abandi natwe rero njyewe nari nsanzwe ndumwigisha ibi iyi bizamufasha yuko nzigisha barumuna banje bato bato abana bariko bararuka nkabigisha icyo ari cyo ingoma ni ubuhinga nyine bugezweho bagaheza bakabumenya ngarigari anavuga ko mu minsi iri imbere n'ingoma zizohava zikoreshwa n'ubuhinga bwa none nk'uko n'iyindi miziki ibandanya itera imbere nubwo tutovuga ngo tuzohava tuyishyira ku rutsinga tuyicomeke mu mashini icyo muri migiseri ubuhinga buri ko butera bujya imbere hariho indangururamajwi ziri ku rwego rw'ingoma zikakira amajwi y'ingoma kubera ingoma isanzwe ifise ijwi riri hejuru cyane kikacisha muri migiseri hanyuma agashobora gukorwa mu mamashini nk'uko ayandi majwi y'ibindi bikoresho by'umuziki bikorwa umwigisha w'abo batimbo bizindavye Clovis amenyesha ko bizonabafasha mu kazi kabo hamwe no kurondera amasoko birahura kuko uh, mu gihugu caduhaye indaro uh, ibintu hafi nka byose bari imbere yacu tudufatiye nko mu bintu by'ikoranabuhanga usanga babikenera ahantu henshi kuja ku gusinya amakontra y'ibiraka baba baronse cyangwa kujya gusaba amapermisiyo yo kujya kuvugiriza hanze ni ibintu baguma bifashisha ikoranabuhanga bita informatike ikigomezo sharom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda nicyo cyabafashije kugira ngo baronke izo nyigisho kibaha aho bigira ibikoresho hamwe n'umwarimu madamu wilhelmine wibereho atwara igisata cy'inyigisho muri icyo kigo arashima ko abo batimbo bagize ishaka ryo kujya kwisabira izo nyigisho barabyisabiye mu bisanzwe ngaha turafise sala informatike umuntu wese yifuza kwiga cyane naho aba akeneye kugira ubushakashatsi ni sale yuguruye kuri bose nabo rero barabisabye bavuga ati twebwe ko tubona basanzwe baza kuvugiza ingoma ngaha murabizi amarepetisiyo niki vuga ati twebwe natwe ko iyo sale ihari mukamwara twemereye n'umwigisha akaba ahari nimudufashe mwige icyo kigo gihamagarira n'izindi mpunzi ziba zifise ibyifuzo by'inyigisho bifuza guhabwa ko bocegera maze bagahabwa ayo mahirwe yo kumenya kwibeshaho mu buhungiro aho gutega amaboko intumbero ni uko impunzi zitaba umuzigo ku gihugu cazakiriye ahubwo zikagiteza imbere Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenewe no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi amara imbere ko duhana agahindukire ngende ndabibukije ko masaha ari imbere sentare nkuru y'u Rwanda byitezwe ko iza gufata ingingo ku rubanza rw'abo muryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara barimo umufasoni wa Adeline Rwigara n'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi Diane Shima Rwigara Diane aburanishwa ku caha co gukora no gukoresha ipapuro vy'impimbano igihe yashaka kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu hari muri 2017 mu gihe mama wiwe Adeline nawe yagirizwa kugumura abanyagihugu ico caha na Diane arakiregwamwo tukibutsa ko mu iburanishwa riheruka umushikiriza amanza yari yabasabiye gufungwa imyaka mirongo ibiri n'ibiri n'ihadabu y'amafaranga abarirwa muri miliyoni muri amerika naho masaha ari imbere uwahoze ari perezida wa amerika george hw bush nawe araza gushingurwa na iteka muri leta ya texas ahitwa houston nuko mwakoze fasil gebewu enjeniyeri jo na diane nahazwe twari kumwe twemituti mwandanye mururanirwa